Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika risamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese namwe bakunze radiyo ijwi ry'amerika muri kumwe na federic nkundikije tuributa yuko mbere yo kugira ngo bajye kurasa impunzi z'ikibeho minisitiri siyo mugabo wari ushinzwe ikibazo cy'impunzi muri minisiteri ye yari yaragiye yajya kubabwira ngo niba badataha neza ngo bazabatwike ibyo rero bakoze
uyu ni joseph matata avuga ku bwicanyi bwakorewe abanyarwanda ku igenekerezo rya mirongo irindwi na kabiri ry'ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo icyenda n'indwi ikibeho hamwe n'ikasese inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye irengero rya major calixte sankara umuvugizi w'ingabo za frn hamwe n'inkuru yerekeye umugambi wo kurekuranira hagati y'abanyarwanda nyuma y'imyaka mirongo irindwi n'itanu irangiye habaye jenoside yakorewe abatutsi turazigaruka ko mu kanya kari imbere reka dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloyize migirimana abarongoye imyiyerekano muri sudani bavuga ko bazoyibandanya ku murwa mukuru Khartoum naho abasirikare bafashe ubutegetsi babasaba kwikurira ubwabo ibyo bazibije amabarabara abateguye iyo myiyerekano bashikirije jo ku munsi wa mbere ko bazobandanya imyiyerekano yabo gushika abasivile bahawe ubutegetsi uwo muhari wahamagariye iyindi myiyerekano kuri uyu wa kabiri hamwe n'iyindi ngo izoba ari rukokoma ku munsi wa kane abasirikare bafashe ubutegetsi basabye abateguye iyo myiyerekano gukura ibyo bazibije amabarabara y'aho basanzwe bacumbitse iryo gabisha ry'abo basirikare bafashe ubutegetsi rijaheze umunsi ibiganiro hagati y'abari mu myiyerekano hamwe n'abasirikare ataco bivuyemwo kuko abasirikare banse guhereza ubutegetsi abasivile ivyo biba kandi mu gihe ejo ku munsi wa mbere igihugu ca misiri cyatangaje ko gishobora kwakira inama y'abakuru b'ibihugu vya afurika kuri uyu wa kabiri ku co kibazo ca sudani indongozi ya korea ya ruguru kim jong un agiye kugendera uburusiya mu mubonano wa mbere na perezida w'uburusiya vladimir putin ibyo byashyikirijwe n'ikinyamakuru cya leta y'uburusiya kuri uyu wa kabiri kandi byemezwa na leta y'uburusiya nyene ikinyamakuru cya leta knca ariko nticyamenyesheje ryari canke n'ikibanza umubonano uzoberamwo leta y'uburusiya yo yatangaje mu ndwi iheze ko abo bategetsi babiri bazoba bonanira mu burusiya mu gice cya kabiri ku kwezi kwa kane ariko nta birenze ivyo vyatangajwe byitegetswe rero ko abo babonanira mu buseruko bw'uburusiya ku kivuko co mu buseruko ci vladivostoke ejo kuwa gatatu canke ku munsi wa kane buzoba bubaye bwa mbere abategetsi ba korea ya ruguru n'uburusiya bagize inama kuva Kim Jong Il ni se umutegetsi wa Korea ya ruguru y'ubu abonanye na Dmitri Medvedev haraheze imyaka umunani. Leta z'ubumwe za Amerika zemereye agashimwe k'imiliyoni cumi z'amadolari y'abanyamerika ku uzotanga amakuru azohungabanya ubutunzi bw'umuhari Hezbollah wo muri Libani. Ubushikiranganji bwa Amerika bw'imigenderanire n'amakungu bwatangaje ako gashimwe ejo ku munsi wa mbere buvuga ko kazohabwa abazotanga amakuru yabaha imfashanyo z'utuganuke abatanga amafaranga canke n'abikorera utwabo bafashe uwo muhari ndetse n'amabanki yorohereza uwo muhari kuronka amafaranga umuhari Hezbollah washizwe ku rutonde rw'umuhari w'iterabwoba n'ubushikiranganji bwa Amerika bw'imigenderanire mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'indwi
urakoze aloyize ku makuru heje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviza iradiyo nk'ijwi ry'amerika isanganira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mushobora kandi kudukurikira ku kibanza twandikira ko amakuru we zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
muvugire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
abantu bitwaje ibigwanisho bikekwa ko ari abagwanyi b'abarundi baraye baturiye imodoka itwara ingenzi yari ivuye mu gisara ca bukavu igiye ibuvira ni inkuru ya vidaste ngabo umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika ari ibuvira fideli shamamba ni umwe mu bagenzi bari muri iyo modokari yo mu bwoko bwa okaperi shadari yari ayitwikiye ubunyamwema ho muri komine ya kiriba avuga yuko abantu bitwaje imbunda bagera kuri mirongo itanu barimo bavuga ururimi rw'ikirundi babahagaritse babasohora mu modokari batwara imizigo amafaranga ndetse n'amatelefone y'abagenzi nyuma baza gutwika imodokari ndetse na moto zari zishoreranye bakoresheje ikibiriti umuyobozi uhagarariye amashyirahamwe y'imodokari zikorera buvira bukavu bwana kahungu bani aganira n'ijwi rya amerika nawe yemeje yuko abatwitse iyo modokari bavugaga ururimi rw'ikirundi gusa avuga yuko atazi umutwe w'inyeshamba babarizwamo kuko bari bambaye igisivire mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ubwo twageraga nyamwema aho iyo modokari yahiriye twahasanze bamwe mu basirikare bakorera batayo spesiyale ya magana atatu mirongo ine n'icyenda ikorera kabunambo batubwira yuko ejo ku mugoroba batabaye basanga abo bagizi ba nabi bahunze berekeza mu misozi ya kiriba umuvugizi wa gisirikare muri aka karere kapiteni diedone kasereka atangaza yuko bari gukora amatohoza kuri abo bantu batwitse iyo modoka ndetse banyaga n'aba bagenzi kuko muri iki kibaya cya rusizi hashize igihe nta bagwanyi bakirangwamo gusa ashira imbere yuko ubwo bugizi bwa nabi bushobora bushobora kuba bwaturutse ku makimbirane ari hagati y'abacuruzi bafite imodokari zikorera Uvira Bukavu. Andre Byaduniya, umuvugizi wa sosiyete sivile muri Uvira, asaba inzego zishinzwe umutekano ko zakongera abasirikare bakorera muri icyo kibaya cya Rusizi kugira ngo bashobore guhangana n'abagizi ba nabi bicara banyaga abagenzi bava Uvira bagana Bukavu, kuko iyi modokari atari iyo ya mbere abagizi ba nabi batwikiye muri iki kibaya cya Rusizi. Mwomenya yuko ubu bugizi bwa nabi bubaye mu gihe igisirikare cya Congo FARDC kimaze amezi agera kuri ane kiri kurwanya imitwe yose yitwaje ibigwanisho iri ku butaka bwa teritwari ya Uvira aho imyinshi muri iyo mitwe irimo FNL na Red Tabara yahunze yerekeza muri teritwari ya Mwenga Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo urakoze vedast iyi sosiyete y'igihugu cy'ubuganda itwara abantu n'indege uganda airlines yatangaje ko igiye gusubira gutangura icyo gikorwa nyuma y'imyaka mirongo ibiri yari irangiye yarahagaritse icyo gikorwa turi kumwe na mugenzi wacu inyatius bahizi kuri telefone ari i kampala muri iki gihe mwiriwe neza mwaramutse neza inyatius
halo ndabumva neza mwaramutse muratwumva tukivuga kuri iyo sosiyete y'indege abatetsi barongoye iyo sosiyete baba basiguye icyatumiye basubira kuri iyo mirimo yo gutwara abantu n'indege
ego mbanze mbibutse yuko indege ebyiri z'ubwoko bwa bombadiya arizo zimaze kugera muri iki gihugu uno munsi zakiriwe n'umukuru w'igihugu ku kibuga cy'indege cya entebe kandi intego nyamukuru yo kongera kuvugurura sosiyete y'indege ni uko nk'uko perezida museveni yabitangaje yuko uganda irimo gutakaza amafaranga menshi ku bakozi ba leta n'abandi bantu asaga miliyoni amagana ane z'amadolari buri mwaka mu ngendo zitandukanye akaba rero ngo bashaka kugabanya kuri ayo mafaranga bakoreshaga mu ndege z'andi makompanyi kandi nanone yuko bashatse kugira ngo bongere guteza imbere iby'ubukerarugendo mu gihugu nakwibutsa yuko iyi sosiyete y'indege ya uganda airline zaje guhagarara mu bibiri na rimwe nyuma y'aho hari imaze igihe kirekire cyane ariyo yari ikomeye muri aka karere ariko haza kubamo ibibazo byatewe n'iki byari byavuye ku ki
byatewe n'ibibazo by'ubukungu kandi leta ivuga yuko ko yari ifite ibindi bintu yashakaga gukora by'iterambere ako indege cyari ikintu cy'ingombwa akaba rero kuri uku kuvugururwa perezida museveni yanatangaje ko izi ndege baguze indege enye ukaba haje ebyiri kandi izo ndege baziguze amafaranga batabanje kwiguza gufata inguzanyo intambamyi zari zatumye bahagarika icyo gikorwa ziba zaravuye mu nzira
nibyo bimaze igihe bivugwaho mu nteko ishinga amategeko mu bantu b'abahanga mu by'ubucuruzi mu bashinzwe umutungo w'igihugu bavuga ko ibyo bibazo bimwe bishobora kuba bitakiriho dore ko n'andi masosiyete mu karere afite bakora bizinesi y'indege nayo atarimo gukora neza rero bibaza impamvu uganda irimo kwihutira gusubira kuvugurura iyi sosiyete y'indege ya uganda airlines ariko leta ishimangira ko ubu bafite ibibazo by'abantu ah, b'abakerarugendo baza mu gihugu bagira ibibazo mu zindi ndege kandi nanone ko ifite ubucuruzi bwinshi abanyayuganda bakora abakozi ba leta bagenda ariko bagakoresha amafaranga menshi ajya hanze kandi nanone ah, uganda ivuga ko igifite inzira zayo zo yakoreshaga muri bibiri na rimwe zo guce um, iz- inzira yakoresha kujya hanze mu mu burayi no muri amerika ndetse no mu karere zisho- ishobora- ishobora kongera gutangira gukoresha E, abanyagihugu bafata indege eka ingenzi z'abaganda zakiriye gute iyo nkuru ingenzi zahora zifata nk'izindi ndege ari kenya airways ari rwanda airlines babyakiriye gute
abanyayuganda benshi byabanejeje bavuga ko bibanejeje kubona indege iriho idarapo yabo isubira mu kirere ah, bi- bakumva ko bose ba- b- ah, bibahesha ishema kandi bagiye kongera gukoresha indege ya uganda batabanje kwiyambaza izo hanze kandi bakavuga ko muri aka karere ka east africa cyane cyane ko ingendo z'indege zihenze cyane kurusha ahandi hose mu- ku isi ku buryo nko kuva hano kampala kugera i nairobi bisaba hafi i- idolari magana atanu kandi ari urugendo rw'isaha imwe rwonyine Ah, rero akaba bavuga ko kuzamo uganda airlines gusubira mu- mu- mu- muri aka kazi bishobora kugabanya ibiciro by'izindi ndege za eh, za za- za caga kubera hagiye kubaho guhatanira ah, business urakoze ignatius turagutera akamo uduhe ido n'ido y'iyo nkuru mu kanya kari imbere
murakoze cyane
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
umurwi wa politike mrscd uvuga ku muvugizi w'ingabo za fln eh, major calixte sankara ubu atari mu minwe y'u rwanda amajambo y'umuyobozi w'uyu murwi wa politike paul rusesabagina aje yunganira kandi yemeza inkuru ijwi ry'amerika ryari ryarakurikiranye mu ndwi iheze ko major sankara yoba yaratawe muri yompi n'inzego z'umutekano zo muri comore paul rusesabagina yahaye ikiganiro mugenzi wacu jeffrey mutagoma yafashwe hari ku wa gatanu w'icyumweru cyashize noneho rero baramufunga koko leta y'u rwanda rero yari yohereje ubushobozi buremereye burimwo inote n'indege yo kuza kumutwara ndetse burimwo n'ibindi byinshi umuntu ashobora kwibaza i kigali bakoresha bari bazi yuko rero bari bumujyane bagira ibyago rero kuko bakimufata natwe twahise tumenya ibyo ari byo twagombaga gushaka abantu bacu inshuti za mrcd na frn noneho tukazibwira ibitubayeho kugira ngo nazo turebe yuko hari icyo zatumarira ubwo rero mushatse izo nshuti wenda buriya uri buze no kumbwira izo arizo mumaze kuzibona byagenze bite zahise zitangira imirimo yazo zishaka ubuyobozi bwa kiriya gihugu cya komore noneho hatangira ibiganiro hari hari abari baje kumutwara basaga n'umuhigi ubonye umuhigo noneho hakaba hari n'abandi bantu bandi bati reka da uyu muhigo ntabwo utwara impaka ziragibwa uragira uti n'abo bantu uri buratubwire ubundi mu mategeko y'ubwitonzi nizera yuko niko na bibiliya ibivuga yagize iti nyabuneka akaboko k'iburyo nikagira neza uramenye ak'ibumoso ntikazabimenye ntabwo rero izo nshuti zo tuzivamo ngo tuzivuge komori yari yamufashe ishaka kumutanga ntabwo ushobora gufata umuntu udafite icyo umufatira udafite icyaha cyemewe gitumye umufata byagenze gute kugira ngo be kumutanga kandi bamufashe bashaka kumutanga ntabwo detaye z'ibyo ngibyo cyangwa ibi- ibi- byabyo byose ntabwo tubifite ariko icyo nakubwira cyo ni uko hari abantu batandatu bari bamaze iminsi muri komore imoroni barimwo bamuhiga bari bazi bagomba kuba bari bazi aho ari baza rero kugira ibyago noneho ubwo igihe ahubwo bamuguyeho nibwo natwe twari turimo twabimenye kandi rero ikijya gusa n'ukuri cyo yenda umuntu atahagararaho atasobanura cyane ngo avuge yuko ariko kuri konyine ni uko ashobora kuba yari yaguzwe kuko umuntu utaguzwe ntabwo wavuga impamvu bamufashe kandi yari amaze aho ngaho igihe ari nta wundi wigeze amufata wari uvuze uti hari abantu batandatu baje bari bahamaze igihe none birashoboka ko abantu bavuye mu gihugu cyo hanze bashobora gufata umuntu uri mu gihugu kitari cyabo
bashobora gufatisha ntabwo ari ugufata abo bantu baraje baramufatisha bamaze rero kumufatisha tugira amahirwe noneho birasakuza bisakuje rero bamujyana kumufunga bamujyanye rero kumufunga ubwo byari biduhaye wa mwanya wo kujya kwicara bya bintu tukabiganiraho ubu sankara ari he icyo nakubwira cyo ni kimwe ni uko sankara turamukurikirana umunota ku wundi sankara ari ahantu hizewe kandi hari umutekano nubwo naguhakaniye ko ntari bukubwire ibyo bya binise by'akaboko k'iburyo n'ak'ibumoso ariko ntabwo hari n'andi hari n'andi maso yandi amugenda runono amugenda bugufi ushatse kuvuga amaso y'abamufatishije n'ubundi oya ndashaka kuvuga ahubwo amaso amurinze aha reka rero noneho dukomereze kuri icyo kuko abantu bazi sankara n'ukuntu yavugiraga FLN n'ukuntu ni umwe mu bantu batatinyaga mikoro cyangwa kuvugana n'abanyamakuru hanyuma muri iki gihe ahari hakaba harabaye mu nda y'ingoma ndetse no kuba yajya hanze akavuga ati bari bamfashe ariko navuyeyo akaba atavuga bwana rusesabagina ibi bintu biteye kwibaza niba koko sankara yaba afite ubwisanzure kubera iki sankara atavayo ngo avuge icyo nakubwira cyo ari nacyo nabwira n'abatega amatwi abantu bakunda kumva ijwi rya amerika ni uko sankara ahari sankara igihe gikwiriye nikigera azagaragara nk'uko yabavugishaga azongera bavugisha iki kintu cyabaye ntabwo kibateye ubwoba cyangwa ngo kibatere icyo nakwita amakenga no kwikandagira mu byo mukora byose inyamaswa idakenga yishwe n'abatutezi ariko nanone twebwe amayira twanyuze yose aremereye yatwigishije yuko nta muntu n'umwe ugenda umunsi we utaragera mu yandi magambo ushobora gupfa umunsi wo gupfa utari wagera aha tujye muri nyungwe noneho muri nyungwe igisirikare cya FRN kiracyarimo cyangwa cyavuyemo ntabwo twagiyemo tugiye kuvayo twebwe twararakaye icyo dushaka ni uburenganzira bwacu nk'abanyarwanda kavukire
yari paul rusesabagina mu kiganiro haye mugenzi wacu jeffrey mutagoma ubwicanyi bwabereye ikibeho ni kasese bwaributswe nk'uko bishyikirizwa na joseph matata wo mu ishyirahamwe cl IIR, Centre de lutte contre l'impunité et l'injustice au Rwanda, rifise icicaro i Buruseli mu gihugu cy'u Bubiligi. Ni mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Etienne Karekezi.
Kibeho rero ho tuributsa yuko mbere yo kugira ngo bajye kurasa impunzi z'ikibeho minisitiri Pio Mugabo wari ushinzwe ikibazo cy'impunzi muri minisiteri ye yari yaragiye yajya kubabwa ngo niba badataha neza ngo bazabatwike ibyo rero bakoze bica abantu benshi kandi minwari ihari iyo icyo gihe na perezida wa repubulika yagiyeyo agenda asimbuka imirambo ku buryo yari pasiteri bizimungu bakunda kumubaza naho bagenda babivugaho urumva ko twagombaga kubyibutsa nk'uko tugerageza kubyibutsa buri mwaka bwana matata iki kibazo kijyanye n'ubwicanyi bwabereye mu nkambi ya kibeho muri mirongo icyenda na gatanu n'ubwabereye kuri gari ya moshi ya kasese muri kongo muri mirongo icyenda na karindwi ku matariki amwe makumyabiri n'ebyiri z'ukwezi kwa kane ntibuvugwaho rumwe ntibwavuzweho rumwe imiryango itandukanye ivuga umubare uri hejuru leta y'u rwanda y'icyo gihe ivuga umubare uri hasi dukurikije ibyatangajwe icyo gihe n'uwari perezida w'u rwanda pasiteri bizimungu mwe mukora itangazo ryanyu muba mugamije iki mu by'ukuri ikibeho imibare y'abasirikare ba nasiyozini bari bahari ba minwari ya kabiri cyane cyane n'abositarariye n'abantu bo muri ghana abo basobanuye yuko haguye abantu hafi ibihumbi umunani umunsi umwe ibyo nibyo babaraga umunsi umwe kuko ikibeho ntabwo ari bwa mbere baba bahisha abantu abantu baje kugera igihe birundira ikibeho bari baturutse no mu zindi nkambi zari hafi ya kibeho nizo zabanje gusenywa abantu bose baza birunda mu nkambi y'ikibeho noneho bamaze kugwira barabegeranya bya bindi bakoresha byitwa ngo songa mani kuvuga ko bagiye babegerana basigaye bari ku gasozi kamwe kandi ari abantu benshi cyane barenga ibihumbi birenga ijana bitewe n'ukuntu hari amasiteri ndabyita amasiteri kuko imirambo yari yari igerekeranye nk'uko ujya ubona bagerekeranya isiteri y'inkwi ku buryo bavuga mu gifaransa bo abari bahari abo bazungu bo bavuga ko ngo hari kushe eshatu enye eshanu z'intumbi zigerekeranye bitavuga ko wenda ari abantu bakeya kandi biciwe ahantu hamwe icyo gihe ariko leta y'u rwanda yatanze umubare ugera mu bantu magana bahiciwe twari twifuje kuvugana na bwana faustin twagira mu ngore minisitiri w'intebe icyo gihe ntiyabashije kuboneka kuri mwebwe muba mugamije kugira ngo mwibutse ibijyanye n'ubwicanyi izo mpunzi mu gihe zari zifite ubwoba bwo gutaha nta muntu n'umwe wagombaga kuzirasaho kuko bashatse kubeshya ngo zari zifite imbunda ngo zirarasa byaje kugaragara ko atari byo kuko abositarariye bari bariyo twagiye kubareba bari iwabo mu gihugu cyabo abasirikare bo muri ositarariya bageze iwabo bararwara barahambuka bakurikije ibintu babonye ikibeho nibwo bwa mbere babonye ingabo z'igihugu zica abaturage bacyo ku bwinshi kandi mu gihe gito no mu bugome bugaragara kuri urumva rero ko igituma duhora tubyibutsa ni ukugira ngo mu gihe turimo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi tugomba no kwibuka yuko hari n'abanyarwanda b'abahutu nabo bakorewe ubwicanyi ndengakamere nabwo tutatinya kwitiranya na jenoside nabo none se mukurikije ibisubizo mubona cyangwa se by'abantu bavuga ko ibijyanye n'ubwicanyi musanga hari iperereza rindi rizakorwa haba n'umuryango w'abibumbye haba na leta y'u rwanda cyangwa se n'izindi nzego zabikurikirana kugira ngo abaguye haba mu nkambi ya kibeho haba kuri gari ya moshi ya kasese muri congo bamenyekane ndakeka ko umunsi habonetse ibiganiro byo kugira ngo abatavuga rumwe na leta ya kigali nkeka ko mu bizihutirwa bazaganiraho hazaba harimo no kubarura aba bantu bagiye bagwa aha n'aha no guha ijambo abaharokotse ku buryo ukuri kuzagaragara kuko abanyarwanda ntabwo bazakomeza kubakira ku kinyoma kuri konyine no kugusha kugaragaza ibi kandi ikinyoma mu rwanda bagikomeyeho ari nayo mpamvu bakomeje kuzibiza abanyamakuru cyangwa kubafunga cyangwa kubatera ubwoba bagatuma bahunga ni ukuvuga ko hari ikibazo cyo gutinya ukuri yari joseph matata mu kiganiro yahaye mugenzi wacu etienne karekezi
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
imyaka indwi irarangiye sentare gacaca zifashijwe cyane rwose zifashishijwe cyane mu guca imanza zishika miliyoni zibiri ku byaha bya jenoside zirangije ikorwa cyazo hari abari inyangamugayo zo za gacaca hamwe n'abakurikiranira hafi ibikorwa byazo bashima ko zafashije mu rugendo rw'ubumwe no kwiyunga by'abanyarwanda nyamara hari n'ibindi bibazo zasize bitaratorerwa inyishu ni mu gihe isi yose yibuka ku nshuro ya mirongo irindwi na gatanu jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na kane ido n'ido iyi nkuru eric bagiruwusa ari kigali mu rwanda umwe mu nyangamugayo zakoze mu nkiko gacaca zikemura uruhuri rw'ibibazo byasizwe na jenoside yakorewe abatutsi mukantaganda yari umwanditsi mu nteko y'agasharu mu murenge wa ngiryi akarere ka gasabo mu mujyi wa kigali kubera igihe gitambutse uyu wari umwanditsi mu nkiko gacaca mu nteko y'agasharu ntiyibuka umubare wa nyawo w'imanza baba baraciye ku byaha bya jenoside ariko mukantaganda azirikana akamaro gakomeye inkiko gacaca zamaze mu gihugu muri rusange mu gihe gito kimwe mu by'ibanze byari bigenderewe hashyirwaho inkiko gacaca harimo kumenya ukuri ku byabaye abenshi batugaragarije ukuri kandi bakatugaragariza n'aho abacu bagiye bagwa kuko twurumva ntitwari duhari ariko nibura abenshi batugaragarije aho imiryango yacu yari itabye mu byobo tubasha kuyishyingura kandi n'uwateye intambwe nawe akaza agasaba imbabazi inyuma cyane cyane abari bafunze nk'ubu ngewe inzu nicayemo nayubakiwe n'abari bafunze iyacu yose yari yarageze hasi ariko kwirega ukemera icyaha ugasaba n'imbabazi tukaziguha ibyo rero byatumye twongera kubaka umuryango nyarwanda nyuma y'imyaka makumyabiri n'itanu jenoside yakorewe abatutsi baye ubutegetsi bw'u rwanda nabwo bwemeza ko gahunda y'inkiko gacaca yagize uruhare rukomeye mu kunga abanyarwanda mu ntangiriro z'uku kwezi uku niko bwana johnston businge minisitiri w'ubutabera w'u rwanda icyarimwe n'intumwa nkuru ya leta yatangarije televiziyo mpuzamahanga y'abashinwa cgtn inzego zibishinzwe komisiyo y'ubumwe eh, n'ubwiyunge n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere n'abandi babi- babireba babigenzura babona igihugu cyaragiye gitera intambwe zikomeye cyane mu kubaka ubumwe bw'abanyarwanda kumva ko turi umunyarwanda mbere na mbere tutaraba umuhutu tutaraba umutwa tutaraba umututsi twabiba tutabiba ubunyarwanda bwacu nibwo bukuru nibwo buzwi icyakora nyuma y'imyaka inkiko gacaca zitangiye zikanafunga imiryango haracyumvikana amajwi y'abantu bigoye kumenya umubare wabo bagitakambira mu magereza basaba gusubirishamo imanza kuko batanyuzwe n'ibyemezo bya gacaca abarangije ibihano zabakatiye bavuga ko bagifunzwe n'abandi pierre celestin mudadari ukuriye imfungwa muri gereza ya mageragere aherutse kubibwira minisitiri w'ubutabera yabasuye hari kandi ndetse n'abakatiwe n'inkiko gacaca ku rwego rw'urukiko gacaca rutari rwo icya kane turasaba nyakubahwa minisitiri turasaba ko mwadukora ubuvugizi kugira ngo cnlg ifashe kubona ibyemezo by'inkiko gacaca ku bantu bagifunzwe kandi bavuga ko barangije ibihano muri gereza kandi hanumvikanamo ibindi bibazo bishingiye kuri gacaca nk'abavuga ko bazirenganiyemo uyu nawe yatumaga abategetsi bari basuye gereza mu myaka yashize kuko njyewe ndafunzwe ibyo yarangiye narafashwe ariko nzi ko ndengana uwo nawe wasabye imbabazi nta mahoro afite yanansabye kuzajya nsura ndamubwira intoya uko bagujutse kunshinja bashobora ko baragujutse kuzajya unsura ntuzansure nzakora uburoko bwanjye niba ngombwa ko imana impamagara mfe cyangwa imana izashakira none nzafungurwa ibi bibazo ndetse n'ibindi ubutegetsi bw'u rwanda bwo buvuga ko bubikurikirana umunsi ku wundi minisitiri w'ubutabera ntabwo umuntu ajya muri gereza gusa utekereza rero ngo ashobora kuba ari muri gereza arengana icyo ngicyo ni ikibazo cyihariye buri munsi nicyo tubereyeho turabikurikira tugezwaho ibibazo byinshi cyane buri gihe kandi turabisuzuma nta, nta kibazo ntekereza tuhari- cyari- cyatugezwaho ntitugisuzume ngo tukibonere umwanzuro bamwe mu bakunze gukurikirana uko ubutabera bwatangwaga muri gacaca nabo bemeza ko bwafashije kinini mu kunga impande zombi mu gihe cya gacaca abantu bariyunze umuntu wari ufite urwikekwe avuga ati ese abantu banjye baguye hehe bishwe nande hari abagiye babirega bakaza kuburana ubwo akavuga n'aho yabashyize bakamenyekana gutyo ku rundi ruhande ariko ngo ntabyera ngo de mbese umunyangiro yajemo kuko harimo wagiye bihimura ku bandi nabwo cyane cyane nk'abantu bava mu magereza baje hagati mu giturage harimo uwavuga ngo ntibamugemuriye ugasanga ari gushinja mugenzi we rwose pe ku mugaragaro kandi kenshi wa- mwazagerageza bakazasanga benshi bamube- ba- babeshya ariko hari n'abantu ubu n'ubu baba ba- bari mu magereza barazize abandi bababeheye n'uyu munsi akaba agifunze kandi azira akarengane byabayeho mu bindi bibazo bitarava mu nzira nyuma y'imyaka irindwi gacaca zifunze imiryango harimo iby'abahamijwe ibyaha bya jenoside batarasaba imbabazi batanishyuye imitungo bategetswe n'inkiko gacaca abasabye imbabazi ni ugutwara Ubu- abo ngubu ba- bavuga ngo ngo we wanze kwishyura umutungo ni kwa ya mitima yabo yinangiye gusa ateye intambwe akaza twamubabarira inkiko gacaca zatangiye imirimo yazo ya mbere mu bihumbi bibiri na kabiri zarengaga ibihumbi cumi na bibiri mu gihugu hose zafunze imiryango mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri ubutegetsi bw'u rwanda bwishimira umuhigo wo kuba zaraciye imanza zisaga miliyoni ebyiri mu gihe gito kandi zikagira uruhare rukomeye mu kunga abanyarwanda abazinenga nabo bakavuga ko zasize uruhuri rw'ibibazo bishingiye ku kuba ahanini zarakozwemo n'abatari basobanukiwe amategeko ehe bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
inshuti mwese mukunda iradiyo y'ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turabashimiye mwese turabateye akamu kandi mubandanye mukurikirana ibiganiro by'iradiyo y'ijwi ry'amerika
I think it's you.